afite ubuziranenge maze iterambere ry'igihugu rishinga imizi
bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana senze ajya afata icyemezo cyo kuroga kankindi ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
mukama karame ese ni wowe kagi wiriwe wiriwe neza nkiriranwa amahoro kagi mukama ndakumva none se uyu munsi wawirije mu murima yewe rwose sinari kubahuka gushyira isuka ku rutugu ntarangije umurimo nari natangiye
none se Mm.
Ego ubu njye nitegereje byanyubiye
nk'ubu rero Eh.
uko mbona uku nguku ndimo ndatera amaraguca
amatunda se nayo se burya ujya umenya kuyahinga mfatiye cyane rwose ye dore ubu ngubu muri buri mwobo ujyamo urugemwe Mm, nagiye nshyiramo agatebo k'ifumbire y'imborera yego ndetse nkanongeramo n'inusu y'ikiro cy'ifumbire mvaruganda ya npk cumi na karindwi cumi na karindwi yego di noneho rero nkabona gutera Arororororororo. yewe urugemwe ruba ruguye hashashe pe cyane rwose Mm, ubu rero urabona ko nzashinga imbariro hano zikagenda nyine zitandukanyijwe n'intambwe ebyiri hey, ubwo aho harimo metero ebyiri cyane rwose yego arata noneho rero njya gutera ingemwe nabwo nagiye nsigamo metero eshatu hagati y'urugemwe n'urundi ye ndabibona harimo intambwe eshatu niko biri rwose Mm, Mm.
hano eh, aro mabu akumva senzade we yewe karame ubu rero misiyo ndayirangije ngo Hi, rwose uhumbye gato urebe ukuntu urushwima rugiye kujya rukura uko bwije uko bukeye senzade we rwose niba icyo kintu kirangije uze wakira agashimwe kawe ye Hey, ntakomeza kukibikaho akagira n'indi nkonkobotsi igahutaza ye umva mabu ndakumva mu kanya nko guhumbya rwose ndaza ubwo rero turasubira ye Hey, ubwo ni mu kanya rwose ube wiriwe nawe wirirwe yego yego Yego.
Eh, eh, eh, ahubwo yewe aro Eh, yagiye
ahubwo reka uyu wo kumurogora mubike kure ahiherereye ataza kugira ikiyukomakoma
dorere ibi ni iki imiti nayitiranyije we ayiwe data we Eh, aho kumumutera urushwima namuhaye urugora yababa we mbega ngo ndaririmba itsinzi imbere y'urugamba insenzage ngo ndagayika we Eh, waba ushatse ndamubwira ngo iki ayiwe data we reka nshakire ariko iryo faranga ubundi se akindi zabibyara ikindi hoshi hafi wavutse
ariko mukama ndakumva ni uko kwifuza umugore wundi ari icyaha Mm.
ariko rwose manihora afite zahabu atazi agaciro kayo ariko ma- kerere ubwo se nijya urimo wita zahabu Cacaka, cacaka, cacaka.
Ariko yewe. Eh, uzi iyo nza kugira umugore nkawe mba ndi umukire reka burya ngira akaboko rero ko gushaka amafaranga ariko kankindi akabinyatsi mm, burya se wahura ni iki ariko urasetsa kankindi niba yaratewe n'abazimu agira ibikorwa bizana umwaka mu rugo gusa gusa gusa gusa.
ese urakomeje
ese mugagararika rwe ego manihu muri ndakumva iki gihe twitegura itera ry'imbuto mugaga wamusanga mu rugo iki gihe hakora iki ese noneho kandi ahugiye mu biki
ubu aba ari we agenzura uburyo bwose bwakoreshejwe mu kurwanya isuri ko buteye neza
sinumvaga se mukamana ambwira ngo muhinga mu buryo burwanya isuri ngo hakabaho n'aho muca imiringotira twebwe dukoresha uburyo bwinshi bukomatanije Mm.
kandi binagendeye ku kurwanya impamvu tuzi zorohereza isuri kuri buri murima none se karwe karame usibye ubuhaname bw'umurima Mm.
ikindi mugenderaho ni iki numva manihura de none se ahari ubutaka bworoshye n'ubukomeye ni kimwe ibyo ndabizi ntabwo ari kimwe ntuzi se ko umurima ufite ubutaka bworoshye isuri buraha mu kanya nk'ako guhumbya ibyo byo birumvikana rwose ikindi burya kandi ndakumva habaho rwose n'ubwo umurima uba ufite ubutaka budafite ubushobozi bwo kunywa amazi menshi yego bityo imvura yagwa bukuzura vuba vuba maze isuri igakora kayo karwe ibyo nabyo birumvikana ni ukuri pe noneho kandi Yego.
burya ubutaka buhingwa cyane mu buryo butaruhuka Yego.
nabwo buratwarwa cyane ntubizi se ko burya ubutaka budahinze budatwarwa n'isuri nk'intabire akarwa nawe ntukansuzuge rwose ibyo ni umwana mutarabizi urumva n'ibyo utabizi ntaho rero ubu rero nk'ahantu hasanzwe hazi ko haba imvura nyinshi birumvikana ko imbaraga zo kurwanya isuri zikuba
yewe ni ukwihangana ni ukuri niba ari uko bimeze none si yaremye imitima ko itayiringanije Ya, ebe, ibyo uvuze ni ukuri Mm.
iyo bitaba urubyaro rwose kankindi nakamutaye mu nzu nkigendera Gusa ibyo watinyuka ukabikora koko yewe reka ntugatekereze ibintu nk'ibyo ni bibi kandi amaherezo ariko nzabigenza Ya, ndumva ari ukubasengera nyamara uramenye Aha.
rwose yewe ngaho niba ari ugusenga rwose bi- bi- bitangire mukamba bitangire wa muntu we.
Ah, yewe ni ukuri birakwiye ndaza kujya ku mavi ye
umugabo ni nk'uru yuza akakwita zahabu manihura waba ndeba nk'ikimbwa ihaze ariko nanjye namwihambiriyeho ma. iyo bitaba urubyaro nanjye nakabaye naramutaye mu nzu rwose
waramutse senza waramutse neza patoro Eh, waramutse yego yego ni ukuri ejo nazengurutse imirima yose mbona mwarankoreye akazi neza pe nk'ibyo Mm.
Eh, nk'uko twari twabivuganye eh.
mwahinze ku buryo burwanya isuri erega rwose paturo ni ukuri kwimana si ukwirarira rwose turi abanyeshuri beza Mm.
kandi rero unaduhemba neza tugomba rega kugukorera neza natwe Eh, mm. ubu rero uretse guhinga wenda wenda turwanya isuri Eh, Eh, no gutera imyaka tugomba kubikora ku buryo burwanya isuri yego Eh, nk'aho nk'ahangaha Eh.
nk'aha Eh.
urabona ko tugomba gutera ku buryo buri ku murongo ndakumva rwose tugahinga ku mirongo Eh.
ndakumva burya rero imirongo y'ibihingwa ica intege amazi y'imvura Eh, Eh, imirongo rwose ipfa kuba iri- itambitse neza kuba itambitse neza Eh, Aha.
kandi noneho itajyanye n'ubuhaname bw'umurimo yego rata Eh, Ah.
ikindi kandi tuzagenda tuvanga imyaka n'ibiti Ehe.
cyangwa ibyatsi bya bindi byitwa indumburabutaka Ah, indumburabutaka ntuzise ko imizi y'ibyatsi n'ibiti indumburabutaka ifata ubutaka Eh, birumvikana ngira ngo rero urabizi ko imirongo y'ibyatsi nk'urubingo Yego.
cyangwa se sitariya Eh.
itangira amazi akinjira mu butaka Ah, ibyo ndabizi cyane rwose paturo Eh.
ndabizi pe ikindi rero burya cyiza ni uko dukoresha ifumbire y'imborera Eh, twayobotse imborera Eh, rwose burya iha ubutaka ubushobozi bwo gufata amazi Ehe.
urumva Eh.
ntibupfe kuzura uko bwiboneye ngo butwarwe n'isuri ese burya Ah.
yego wa mugani wawe rero buriya kurwanya isuri ni ukubanza ukamenya uko igaba ibitero kugira ngo ubone uko uyirwanya niko bimeze rwose Mm, ubwo rero mugaga yagiye muri urwo rugamba cyane rwose nta kibazo ndanagaruka nanjye kumubaza ikibura kugira ngo ahese nzajye amafaranga yamwemereye
senzage se yakubwiye ko hari umwenda murimo ukaba uje kumwishyuriza twe ma ndacuna cyo nguko nzi gusa ko yari yamwemereye inguzanyo nawe narenze kumubaza impamvu nk'umuntu w'umugabo yemera ikintu ntagikore
ariko rero ntiwambwiye niba mm, warashoboye kujya aho twagutumye Eh, uravuga ya gahunda se Eh, Ya, ni uko nabanje kunyura hano mu mirima Mm.
nta wundi nagombaga kuza kukureba hari icyo wabikozeho se ahubwo se patoro Eh. ndakumva mbwira reka nkubwize ukuri rwose Mm.
ko nagiye ngira ngo ngiye kubwira umutekamutwe bikarangira muye n'umupfumu nyamupfumu reka da ye baba data we uravuga dore nagize yimya bamurangiwe n'umwe umwemera cyane ngo we niwe uragurira ngo abantu bose bo muri aka gace urumva ariko nkubwize ukuri patoro ni impamvu ya mungu nasanze abizi pe ni ukuri kw'imana rwose n'iki cyatumye umwemera ubwo iki ubwo ariko uzi ko yambwiye ngo ngo ufite ubukana bwinshi ngo mu kurwanya ubukwe bw'abana akivumburi Eh, ibyo ariko nibyo twagutumye kugaragaza nyine kugira ngo Eh.
azabone aho ahera abwira abana reka da Na- na- nari kumubwira iki se ko byose nabonaga bindusha kubimenya ubwo ariko uzi ko yateraga uruyuzi akanyereka ngo do ngo do do dore ka gahungu ukuntu ngo ka- katimoto kagenda kimaringa byose akabibona yabwiye n'iki se ko maritina ari umumotari inzuzi ze
ariko shasi urabiseka urabiseka ariko uzi ko nawe numva mu minsi mike uratangira kujya mu bapfumu nyamara patoro yambwiye ibintu byinshi urumva ariko arambwira ye ambwira n'akari murori ubwo ariko uzijyaniye ubwoba kurushaho ni uko yambwiye ngo ubukwe ngo- ngo ngo ubw'abana ngo ni amahano ngo amaki ngo amahano patoro amahano Eh, rwose ngo amahano amahano nyabakisesenza nyine ntiyambwiye ayo ariyo ariko nyine yarambwiye ngo barimo n'urupfu abantu babaye batabikurikiraniye hafi ngo ni ukuri kw'imana batacungiye hafi ngo bagire icyo babikoraho ni urupfu rwazamo ngo urupfu rwo kavuna umuheto Huh?
rwazamo uzi ko nkuye umutima senza gukura umutima ahubwo nkubwira ngo njyewe uko yabimbwiragaho ngo nanjye umutima wabaga wa- wa- wongeze mu mutwe Eh? na na nayobewe niba ari urupfu rw'umwe muri abo ngabo cyangwa ari urwa bose niba ari urupfu rw'umwana wazabyara simbizi
ariko ye none se karwe urumva we byaba atari ugusebya umuryango iwacu rwose twarezwe igipfura ibyo ntabwo tujya tubikora
iby'iwanyu ntabyo nzi ubwo urabimwibwirira niba ari ukumuhanura ubwo aragutega amatwi nuko bimeze rero nubwo ari mukuru wanjye sinabura kutamugira inama nyine ubwo urayimugira ibyo se birandeba nuko bimeze
umva senza rwose mbabarira ureke gukomeza kumbwira iby'urwo rupfu kandi ariko yambwiye ariko yambwiye ntukomeze kumbwira iby'urwo rupfu rwo rwatsindwa na nyagasani nyamara birakase niko nahuye narwo ku buryo buhagije turagaruka rero n'ibitaro nsabye imana rwose ngo imanike akaboko indinde kongera guhura n'uwo muvumo w'urupfu
rwose paturo bitabaye ibyo birakaze naho ubundi rwose imana niyo mva isengesho ryawe maze gutwikiriza umutaka rwose rwawe urwo rupfu rutazagera
yawe iby'isi se ko bitoroshye none se paturo uko ariko bimeze nyine ariko rero tuvugana ibyo byose yanyijeje ko bifite urukingo ngo tubaye tugize icyo dukora ariko turangaye me ntukuri ngo urukingo ngo urukingo ruhe rukingo se kandi nyine
baretse ubwo bukwe se ko ari rwo rukingo twebwe ababyeyi twifuza ariko ngewe ntekereza ko abana bibonaniye nawe akabasobanurira neza wenda babyumva kuko ngewe rwose nk'ubwiza ukuri ntibakwishora mu rupfu babibona komeza umurimo watangiye rero urebe uko bagezeho vuba na bwangu mbirimo rwose ariko uzabanze umurebe umubwire uti ababyeyi barakwinginze ntuzabwire abo bana amahana ayo ariyo ntazababwire urumva bitazabakura umutima bitazabakura umutima azabihorere yego uti kandi ntuzagire urundi kintu ubaha uretse urwo kuba bareka kubana
ibyo rwose biroroshye ndabikwemerera rwose reka njye nta kintu wamburana rwose ngifite ni ukuri kwimura mu ijoro ntacyo wamburana rwose reka ngende rero ubwo urasigara utekereza uko ugomba kubikoraho yego kandi rero tuzabahemba wowe n'uwo mupfumu nta kibazo rwose urakoze cyane paturo kandi we wiriwe amahoro sawa nawe urirwe kandi ukomere ntugire ikibazo ye ndahabaye rwose yego nta kibazo nta kibazo none se mariti ko numvise ngo uri hafi gukora ubukwe na rusiya ukaba utanyegera ngo njye guha inama za kigabo rwose wowe bite koko yanakwiye rero
kandi buriya wasanga utarajya no kubaza niba waramwereje ibyo ni ibiki aha anebeke ko maritine nawe uracyari umwana koko rwose ntabyo nzi niko bazi se nturatahane ubwo ngo wumve usaba umugeni avuga ati nyiranaka niwe twereje ibyo byo njya mbyumva nuko rero ariko ntabwo mbizi iyo umuntu afite ubukwe ureka ibyabo ubu ngubu byateye abasore bapfa kwishora ntuzi ubwenge ajya kuraguza yamwereza akamenya ko ari amahoro bitaba ibyo nabyo akamenya icyo gukora none wowe uramangamanga gusa burya se none
none se mu rugo ko ntacyo bari babimbwira
ni ukumenya rero niba bifuza ko n'ubwo bukwe buba reka hari n'igihe baba bifuza ko butaba bakakwihorera bukazapfa kandi wari kubimenya kare ukamenya n'uko ubizibukira
ese niyo mpamvu mama ntacyo arabimbwiraho none nta n'icyo yazanakubwira rero urebye nabi kandi rero rwose so we nta n'icyo yitaho wazashiduka byagupfubanye da si ngaho nibereye senzage none ubwo none ubwo iki nyine se nyine ahubwo si ikibazo kiri wowe sinkubwiye simbikubwiye wowe kora gahunda ya vuba urumva ufatirana igifite akanya ntaratangira kwinjira mu mirimo myinshi urumva maze ubwire rusiya rwose hazaze mbajyane ku nizeye ubundi abakora leta akaryake nibyo cyane rwose herega buriya shaho uretse iby'ubu ngubu buriya yaba se yaba na nyoko bombi buriya ni inshuti zanjye ntabwo nabura kugufasha rwose uri umwana rwose nagushimye cyane rusiya ndamubwira tubikore vuba
mutabishyira kera urumva ntimubishyira kera rwose kuko mu minsi iri imbere ndaba mpuze cyane hari ibyo ngiye kujya oya rwose ndumva iyi ari gahunda yihuta irihutirwa cyane
cyorere ubu se koko ko maritine agiye kuzajya kuraguza ngo arebe ko yereza rusiya ese mama bizagenda bite ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagiri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje noza ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti wawawa akadomo minagiri akadomo govu akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo waterefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri